Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Asoosaa fi Kamaashii irraa manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqifamuudhaan godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana sibuu keessatti namoonni qubatanii gargaarsa argachuu dadhabnee rakkinaaf saaxilamneerraa jedhu. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo namoottan naannoo Beenshaangul Gumuz keessaa buqqifaman gargaaraa jirra. Yoo ragaan namoottan wallagga lixaa keessa jiranii nu qaqqabe isaanis ni gargaarraa jedhee jira. Naakor Malkaa Amboorraa gabaasa bal'aa qaba.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Seedaal irraa buqqaanee naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu keessatti argamnaa jedhu namni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan buqqaatota keessaa tokko ta'uu kan dubbatan obbo Daani'el Margaa. Sababaa hidhattootni haleellaa raawwataniif manaa fi qabeenya keenya dhiisnee erga baanee baatiin afur darbee jedhu obbo Daani'el miseensota maatii isaanii shan fudhatanii ba'uu fi yeroo ammaa namootni kumaatamaan lakkaa'aman aanaa mandii keessa jiraachuus dubbatanii jiru.
Aanaa sadaan kamaanii zoon achirraa jiru kaanidha. Biyya saddettaffaa gaafa kudha lama gaafa sana rakkina guddaan irra ga'uudhaanii shiftaa kuma kan jedhamu achitti hamni baddi ba'e baddi ba'e hamni qullaa ba'e qullaa ba'e midhaan miillaan gallee aanaa mana sibuu magaalaa mandii jira. Kan koo ijoollee nama kan ammoo hundi keenya facaalee rakkina guddaa keessaa ba'a. Amma jiru jirummaa taphatee nama torbafaa saddafaa ta'anii taa'u isaan immoo baarrendaa ta'a ji'a lamaaf gargaaramne amma ammaatti illee rakkina guddaa jedhama manni baay'ee ni sadarkaa dhumaatii eeggachaa jira namatti jedhu.
Yeroo isin iyyattan maal isin hin jedhu.
Wanti dhufaa jiru hin jiru madda waan hin jiru kan hin jiran. Ijoolleen waan tokko waan argachaa jiru kan jirtu gurguddaan waajjiree beelaa mataa isaa jedhamanii sadarkaa ji'a mataa isaa jiru kanaan darban tokko dhageenyaan bakka akka jirtu garaagaraa awwaalu malee waan beekan. Kanaaf qaama mootummaa osoo ta'uu mootummaa osoo ta'uu gaafa danda'ame gargaarsi ariifatee akka nu bira ga'u barbaada.
Aadde Almaas Tashoomee ijoollee isaanii faana aanaa seedaan keessaa buqqaafamuu dubbatanii erga gama mootummaatiin gargaarsa argatanii ji'ootni lama darbuu dubbatanii jiru.
nama kuma sanii fi dhibba lamaa digdamii afur manni sana irratti jechaadha naannoo manni irra dhaqada irratti bakkee keessaadhi mana naannoo lafa taasisuu eeguuf jedhee keessa kaan keessaa achumatti dhummee teenyee raawwanneetu ijoollee irraa mana nyaataa naannoo jiranirraati akka kadhachuuttis daa'imoota kanan gargaaru wantoota bishaan itti dhummee mana nyaataa irraa adeemanii funaananii waan irra rabnu hin qabnu waan qodaatti bishaan dhugan hin qabnu waan nyaanni hin qabnu waan tokko hin qabnu mangittiin hin gaafatu eessa jirtu hin jedhu akkam taatan hin jedhu akkumatti bakkee irratti rakkachaa irraa jira. Ijoolleenis morkatti miidhamteetti gargaara dadhabne irraa lafa dhanne sollaallee irraa lafa xiyyanne fudhanne irraa xiyyannee dadhabne adeemnee jireenya dadhabne waan tokkummaa kadhannee raannee akkuma Yeroo isin gaafattan maal isiniin jedhu.
Nuti gubbaa hangannaa jirra.
Namni kan biraan yoo haalli tasgabbaa'ee gara qe'ee isaaniitti deebi'an rakkoon irra ga'uu danda'a jedhanii waan sodaataniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan godina asoosaa aanaa bildigiluu keessaa buqqa'anii haala keessatti argamna jedhan raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru.
Wantoonni ilaalatiin odaa guddisuu yaradaa jalatti. Amma maraana malee maal malee otoo teenyu teenyu lakki kana miidhaan irra ga'a wayii waraanaa miidhachaa wayii immoo miila keenyaa oolu yoo jettan immoo baqadhaan jedha malee inni akkasitti taa'uu hin dandeenye jennee qaama laallatutti himanne jechuun isaa qaama aanaa keenyaatti. Isaan itti raawwannee waraanna waamneerraa rakkoon hin jiru waraana hin dhufa boristaan hin dhufa kan hin jedhan biyya adii kan nuti arguu fi inni maal jedhu namirraa kutuu hin dandeenye waan tokko nu fayyaduu hin dandeenye amma gaa inni dhumaa taraa dhabatee kan jiru jaalattiidha amma gaa waan kun wallaalleerraa uummatuuf gaafa kun buqqaree mandiirra jira inni kaan buqqa'ee daanbachiirra jira inni kaan buqqa'ee asoosaarra jira inni kaan garuu waaqayyo akka beeku naa godhu isa jedhu taa'aa jiran itti kaffafamnee irra kaawwalumaa jala amma bakka lubbuuf lubbuu fedha amma ijoollee halkan namni rafu hin jiru kaan jaakkaa fuudhee deebi'a kaan immoo muka jalaa goruufa keessa bula inni immoo qabaleensa kan buqqa'ee dhufe kun immoo tokkoon isaa kan irdaata argatu hin jiru eessa jirta kan jedhu hin jiru Buqqaatotni kunneen mootummaan ariitiidhaan gargaarsa namaaf barbaachisu nuuf godhuu jechuunis gaafatanii jiru. Bakka itti namootni qe'ee isaanii irraa buqqa'an itti gaafatamtoota waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa mana sibuu fi godina wallaggaa lixaatti irra deddeebiidhaan bilbilluufis sababoota garaagaraa eeruudhaan deebi'ee osoo hin kennin turanii dhumarratti bilbila isaanii cufatanii jiru. Haa ta'u malee koomishinarri koomishinii hooggansa balaa sodaa naannoo Oromiyaa obbo Abaadir Abdaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru.
lubbuu namaa hambisuudha malee jireenya itti fufiinsaaf akka hin taane beekamaadha. Isa kanaaf ammoo lubbuun namaa sababa qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee lubbuu isaa sababa beelaatiin dabruun kan jiraatu waan jedhamu akka naannootti sejjannoon qabatame kan itti deemamaa jiru. mootummaa naannoo Oromiyaattis xiyyeeffatamee itti deemamaa jiru xiyyeeffannaa guddaadha. Naannoo Wallaggaa Qixaatiifis haaluma gaafiin nu dhiyaate amma ammaa kan nu ga'e kan Wallagga Bahaatti isaaf deebiin laatamaa jira. Kaan ammoo deebii isaanii qindeessanii hawaalli gadi bu'anii uummata keessaayis ragaa qulqulluu ragaa sirrii ta'e fudhatanii dhiyeessuu ijoollis walitti qabatee naannoo Wallaggaa Qixaatiitti rakkoo ture. Kanaaf ragaa sana arganne jatanaan yaala jedhuun qindeessinee wanni uummata saniif malu maaltu mala deebiin uummata saniif kennamuun irra jiraatu maaltu otoo jiraata waan jedhamu kan kennamaa jirtu. Kanaaf rakkoo naannoo kanatti uumamu kamiyyuu sababa namtolcheetiinis haa ta'u sababa kan roobaatiinis haa ta'u wanni uumamu kamiyyuu osoo miidhaa uummata irraa hin qaqqabsiisne akka gargaaramuu danda'utti kallattiin kaameetii kan jedhamaa jiru.
Komishinarichi itti dabaluudhaanis naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa buqqaafamanii godina Wallaggaa Bahaa keessatti namoota argamaniif deeggarsa gochaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru.
Akka naannoo keenyaattis akka godinaa fi aanaattis wanni uummata sanii taasifamaa ture jira. Dhaabbilee misoomaa hiriyaa san jiranii wajjinis marii garaagaraa taasisuudhaan uummata kee fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee kana amma danda'ameen isaan cinaa akka dhaabatan deeggarsa isaan barbaachisu akka taasifamaniif waliigalamee kan itti deemaa jiru jira. Deeggarsa waliigalaa akkaataa baay'een uummanni suni buqqa'een sadarkaa godinaarraa gara naannootti dhiyaatee naannoonis hooggansa biyyoolessaa federaalaa sodaa balaatiif dhiyeessee isaaf deebiin laatamee jira. Olmoost midhaan amma geejjibamu eegalee jira. Fakkeenya moosii kaasee ana haroolimoo gara konkolaataa sadii galeera saasikas bifa sanaan geejjibamee kan deemaa jiru.
Haaluma wal fakkaatuun koomishinarri koomishinii hooggansa balaa sodaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqanii Taasisaa naannoo isaanii keessatti namootni kuma dhibba sadiif kuma jaatamii tokko ol ta'an qe'ee isaanii irraa kan buqqa'an ta'uu fi namoota kuma dhibba afuriif kuma kudha torba caalaniif rakkina keessatti argamaniif gargaarsa taasisaa jirraa jedhan haala namoota gargaaramanii irrattis akkas jechuun dubbatanii jiru.
buqqa'anii jiran yeroo ammaatti nama kuma dhibba sadiif jaatamii tokkoof dhibba torbaaf torbaatamii shanidha. Akkuma naannoo keenyaatti akkasumallee namoonni naachuraal dizaaster yookiin haala uumamaa inni fakkaata isaan warri buqqa'an akka nama kuma shantamii jaatu gargaarsa fudhachaa jira mana isaanii ta'anii oolumaa gala nama kuma dhibba afuriif kudha torbaaf dhibba saddeetiif shantama kan ta'an karaa uumamaa fi karaa namtolcheetiin rakkina dhufuun gargaarsa argachaa jiru bukkeeti. yeroo torbee darbee dubbanne sana seedaan diizaa kan jedhamu kun cufaa ture humnoota naannoo sana qabatanii turaniin ture amma garuu harka mootummaa jala galeera harka mootummaa jala galuutiin kan ka'ee gargaarsa kan barbaadan godina asoosaa bildigiluu iddoo jedhamu warri dhufanis turaniiru amma garuu gara daalatti iddoo jedhamuuf walitti qabamanii achitti naanni gargaarsa fe'amaatu jira arrabicha gara midhaan kuntaala dhibba ja'a waliin kan fe'amee fi makiinaan sadii nagaan achi gahuu isaaf barreerra ammas warqaan achi galuuf jedhu kanaaf wanti fooyyee jira jechuudha akkasumallee balojii gaanfa yookiin miishgaaddoo jedhamu yeroo darbe rakkinaaf karaarra naqamtee midhaan buufneefi turre amma garuu fooyyee waan qabuuf nageenyi kuni isaaniifis midhaan darbeen kana keessa gahine akkasumallee qaamaash gahuuf hojjechaa jirra.
Koomishinarichi naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'anii naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti namoota argamaniif gargaarsa gochaa jirraa jedhan. Koomishinootni hooggansa balaa sodaa naannolee lamaanii dhimma kana irratti waliin akka hojjatanis dubbatanii jiru. Haala nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiru wajjin wal qabatee qaamolee nageenyaa naannichaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne. Haa ta'u malee torban lama dura koomishiniin poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz humnoota naannicha jeeqan irratti tarkaanfii fudhachaa jirraa jechuun beeksisuun isaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.